hello my beautiful country people. how una dey oh, my people? i dey greet una i throway salute to oh. my country people. o oh, make una see our beautiful royal queen may she's really looking elegant beautiful and as um, outstanding yes my people. hey una know say today na im be the final final of dis dia um, um, uh, women conference wey be say dem do for doha and uh, it happens to Queen uh, Queen Queen May. Uh, they gave Queen May awards, and her sister, her beautiful sister Blessing, is there to support her, give her all the moral support. Huh, my people, this life is always good to get good people around you. She has a wonderful family around her, and she's not doing bad. <laughs> Hey, hey. Meanwhile, our yo yo yo and. Um, judy ekwensu they came out to disgrace themselves full time i say full time disgrace if una see wetin judy ekwensu wear chai if una see wetin judy wear see belle be like drum ah oh no no no your your um, judy judy ekwensu is malnourished that is and i know say for a greek when somebody when somebody is not eating right maybe you are eating only starchy food starchy or, or uh, fatty food fatty food before you know your belly will come dey uh -huh. that is what they mean by by malnutrition so Judy is not really taking care of herself well look at our elegant beautiful Queen May See how astonishing she dey my people according to reports they let us know say Queen May received a lot of favor, a lot of favor. in fact Queen May life has been transformed This time around when queen may come back eh hey una see dis women hey god you see this life eh yoyo don enter big wahala big yoyo Ledoche and judy austin they are in trouble their mental health i don't know whether they go fit carry this one o because as queen may dey come eh eh the endorsement go dey come agara agara agara because these women they are highly connected queen may is made in life i don't know i don't. in fact eh, if na like this na divorce they dey sef eh i i'm sure say a lot of women they go leave their marriage because i no understand god is just one son god is a faithful god god just love this queen make mm-hmm. we hmm may carry grace queen may maybe say just tell a story one give am land for for abuja another give am land for eh, enugu another one give am land for lagos so queen may is highly connected when they say highly connected una go surprise eh e go go go do una life all this one where wey Yul Edochie dey sew uniform dey wear they do relax jagaban go fix nigeria women wey sabi see them. one hand one call Now they go just call queen may una go surprise Now they fit give queen may one uh, minister of uh, one thing women affair or one commissioner hey do una go surprise say queen may go first Yul Edochie get political appointment for this nigeria e go shock you ah person get this kind woman this kind gold e go carry am say na e go carry am hey that is eh my people o oh, according to report that land wey dem say dem give queen may for abuja one of those these women na dat big time architect na im she be so she don say she go help queen may design correct house This one say dem go buy so so so amount of cement This one say dem go buy dem go roof am dem don as as me and una dey talk now dem don build house for for for for queen may already na just to material na just to i say i never see this kind love i never see this kind support women supporting women hey na make dem say any man will be say e no fear woman for this life any man will be say e no fear woman That man go quick die i don't know who they advise you like edochie if i were judy austin na the truth be that if i be judy austin if you like edochie tell me say come make we go shoot make we kiss make we do and make e pepper them. at least two people know they mumu together one person go advise the other say ah no I beg, I beg make we just wait make this uh, eh, dia women's week finish before we fit do anything. wey we go do this one in the midst of as they do women's week make e be say yall edoche just wan do am make him follow say him do queen may back as queen may dey prepare am make e prepare queen may and besides no be which day na him do court case wen yall edoche dey beg say he wan dump judy austin like akpa akpo he want to dump am like bag of garri say eh, na kweme you want now kweme say abeg go carry your bag of garri no near me i no want now as he see say go no go he don come back to judy so when the available <laughs> is no longer uh, uh, uh, when the desirable is no longer available the available is not desirable so judy eyiola eh, edoche don see say hmm, go no go go no go queen may eh, that is eh, they say sometimes Yul Edochie go sit down They cry they cry because this is not what he bargained for but one thing i know be say if some people don't come up for your life if some people if they don't come up for your life eh sometimes some people dey dem stay no matter how that person be some people now, now your husband some now brother some now sister some now friends some na just business partner if those kind people, dem no comot for your life you no go see road e dey see am so you no go see road yole edoche <laughs> my people, pipo oh, yole edoche one i dey see so yole edoche na person wey e be say e get pride and e no know say all dis thing wey e be say e dey do e don finally finally end up reducing himself to nothing Now, a lot of people saw what your Edochie and Judy were doing. They were saying, what is all this? This is wrong, this is wrong. Your Edochie, for the sake, for the sake of your children, that is, eh, this Judy, eh, I don't just understand. Judy Austin not be human being. No. Judy Austin has a heart of, he get heart of stone, has, heart of rock. But me, the God will be side the time, say even the Judy Austin, he get grown up children e get grown up children like we may so im children go see am dey misbehave for social media there was a time dem say judy austin daughter ask judy say the uh, like that two weeks two weeks ago wey be say dem do when dem go for court wey dem say yul edoche go eh, go deny judy austin again na dem dey ask na the uh, the daughter they ask uh, uh, julius say this thing wan be say your husband they go court they deny you don't you think that dis your marriage you e no get you e no get uproot because tomorrow this man if he dump you if he dump you now wetin be wetin be the thing wey be say you go fall back at waiting be the thing where you go fall back at who go bear witness say this man marry you all those kind of thing meanwhile when him daughter dey talk from the physical aspect e no know say spiritual judy austin get otomokpa assurance He get wetin he do wey be say he get that confidence say that juju when he do hmm, That juju when he do the juju no go no go no go fade but i can tell you say all those things dem dey fade so but we thank god o see queen may God has been so faithful. God is not a man that he should lie. He honors marriage, but because of uh, eh, Yul Edochie, na him be the person when he be say he break the vow, now him dey suffer He and Judy. Look at Judy, looking very, very unkept, carry sponge wear forehead. I mean, it's better say you don't be say now by force say e go answer say I wear wig. Wig not be everybody like wig but if you want to wear wig you go go buy better wig as a celebrity wife wey you be as a celebrity wey you be uh, to befit your status it's better you carry natural hair like me wey be say i no like wig so carry natural hair than to go carry that sponge say na wig wig na you wear everyday judy austin dey see the shirt wey even wear sef e be like say e go borrow am cause that shirt no be her size n don too repeat clothes. you know say one <tsk> thing with celebrity life celebratory life you know, easy o look at queen may how many shirts queen may queen may almost every week e dey change cloth she no dey repeat cloth o oh. as a celebrity you no go repeat cloth you don't repeat cloth so jude ekwensu na as jude ekwensu dey so e no fit meet up that that lifestyle e no fit meet that lifestyle so according to report dem say judy dey go dry cleaner go borrow cloth When he borrow the cloth he go wash am iron am carry am carry am go back you dey see am so the the hustle dey go dry cleaner dey go borrow people cloth dey wear just to take uh, shoot uh, this thing when he don do finish he go come He go come uh, return am back because he doesn't have the money to sew you see all this cloth wey Queen May wear so na money when they say money eh during Queen May birthday shoot e release like four or five so every week the queen may i no think say queen may don repeat clothes. queen may no dey too repeat cloth like this so eh, na people say as he come out come do that thing say the thing go pain queen may and for like don't change mind e just feel say na because of him na eh, queen may dey cry <laughs> hey, it is say because of him na eh, queen may dey cry you no know say queen may just remember everything when it e be say e transpire how im pikin take kpai na e cry so those things touch those women so some of dem come say na yall You want to dey drag the person when e no even talk anything video wey be say e do dem mute am person when e be say e no even talk anything e no even e no even tell anybody anything just decide to be quiet because na the one be say im talk na im people go capitalize on as queen may quiet reach see some people still dey drag am those of una na dey drag this innocent woman wey nova come come out come tell people say see wetin yoola edoche do am una know say the only time be say queen may speak queen may say she has a wonderful marriage he and yoola edoche Their marriage was superb Their marriage was a a very beautiful marriage at that because queen may no see anything wey go tell people say yoola edoche do am You all Yul Edochie no see wetin eh, he go tell pipo say eh, eh, queen may do am queen may say she has a very beautiful marriage a beautiful one at dat say she no even wish her enemy This thing when e happen to her make e happen to her enemy say she no wish am to her enemy say she did not see this thing coming na im judy get mind judy eh, as e wicked reach person husband e leave im own own marriage o oh make e no worry eh. make judy no worry The kind thing when e go happen to am e no go believe in eye so we thank god though for the life of queen may say look at how beautiful she is look at how stunning how beautiful our royal queen may look like eh beauty with brain see her class see the kind connection The kind of people. oh this program eh by the grace of god if to say money na water ah na program wey be say somebody go just go go get im life transform because when you go that kind place come back you no go dey think like uh, local champion mgbeke all this one wey yul edoche dey do with uh, judy dem never enter plane once we never see dem enter plane dem go just go asaba airport go stroll dey help dey video themselves dey come yul edoche and judy <laughs> hey these two people and i so so laugh and dey laugh there because it it's no longer funny honestly Like they pity you, like doche for for eh e be like say no, no know eh, in fact my people make i go sleep jare matter too much I <laughs> don't come be like bicycle All right, my people, make na like make na share this video thank you so much bye